A prophet, indeed, you know that they recognize for in own land. Our beloved Queen Naomi, now a very, very strong prophet of God, where it be say it dey cause healing to people. Now in recent time, we don't see where Queen Naomi post on top of her Instagram the three children where it be say in pray for a couple where come God come bless, they come born triplets. many many people dey go for the comment section dey go dey talk bad bad things for there dey claim say queen naomi be no be god but god dey use queen naomi if you check am well well Another update don come straight from the palace of the Oni of Ife for this one wey Olori Elizabeth do after im don get some kind of thing. Shock. Una welcome back again to our YouTube channel, oh my correct correct people. If that the first time where you dey see this YouTube channel, I beg make you try like this video and make you subscribe to the YouTube channel. If you na a returning subscriber, I thank you well well o. Oh. Na you go go go Now him be the real MVP. Now last week oh now we hear say all the preparations for dr elizabeth to take travel abroad are already they done uh, because we've been here, say she been get goiter wey go require her to travel go abroad for operation we been also hear puke puke unto the fact say they bin want make queen naomi bin follow her make that journey but after much back and forth we hear alade dey tok say queen naomi e no dey disposed to take travel with wit eh, eh, olori elizabeth because of say who go take care of kabiyesi if she decide to go with elizabeth anyway as the matter dey go dr elizabeth im mama follow am go the journey and you know they don come back from the journey so far everything go well because we hear say queen naomi e bin dey for naija They support them with prayers morning and night even on the day of the operation we hear say queen naomi day on the phone with eh, olori best mama for a very very long time They follow and they pray They kabash May nothing happen to the girl my correct correct people don't hear say olori ashley don't return back to the palace and that one i come make can come decide to go queen naomi church oh, for prayer and thanksgiving He don't go thank god for he god use queen naomi do for in life e not easy like that. many many people don't they talk their own that they feel say queen naomi They feel like god for the life of the people. as in they pray as god they answer her prayer by correct correct people some of some of the talk wey dey talk they dey talk am out of jealousy na wetin di thing dey represent na out of jealousy because if you dey think about how queen naomi dey help people, even the woman wey be say e help born pikin wey dey pray pray for the couple wey dem born pikin many many people dey of the opinion say queen naomi try to show herself but if you check am well is not true. God, the divinely, they use Queen Naomi, and she get prophetic powers to pray, and God will use her to do great things. In the heart of her career, a divine spectacle don unfold as Olori Elizabeth stormed Queen Naomi Church for Thanksgiving after a successful surgery. Divine connection takes you through the intrigue of tales of healing and gratitude, my correct, correct people. Amidst the shadow of uncertainty wey be there around Olori Elizabeth when she dey the challenge today the whole story don change as she don dey healed she be like person wey e be say e no even go under the knife at all at all This one na nothing short of miracle The church gate fling open as olori elizabeth e dey adorn in different eh, voice and sound unto the church of queen naomi dey give glory to the god of queen naomi wey save her The atmosphere change as gratitude and spiritual energy full everywhere. my people, if if I wives dem they vent for this move where olori elizabeth do because they dey feel say queen naomi not be god where they heal but if you look at me again queen naomi dey eh, eh, god they use a vessel and the vessel at this point now queen naomi na god decide to use as the service they unfold divine revelation they pour the congregation witness the manifestation of god's grace and the power of thanksgiving stirring heart and mind to even come close to god my correct correct people testimony abound many many people dey share the testimonies of how queen naomi pray with them and for them don change their life the atmosphere dey filled temitope what would they hear i mean tobi what would they hear say don't they beg queen naomi for a very very long time make he pray for It don't become very very clear why temitope they cry for queen naomi to pray for him because you know say queen naomi now. Professor, wey say god they answer in prayer anytime we say e open mouth pray god they always they answer the prayers of our beloved queen naomi It can't be this one where we say eh, don't come outside also open up. Say God also used Queen Naomi to answer in prayer. So many, so many people don't go for this goiter, uh, uh, uh, they call them? Surgery, and they not come outside out of them. But you see the story of. Uh, uh, what been name Elizabeth now, now a miraculous one because God, you know, they in the middle of the matter. God hold Queen Naomi and he Queen Naomi to triumph and create healing and create success for the uh, for the matter. In the moment of reflection, oh, as Olori Elizabeth, they express in gratitude and in support for Queen Naomi. In they remind everybody, say Queen Naomi now somebody where God they use to do different different things and to ward off dark things for Isaiah Ile That is why they see Ile youths. youth. They know they, they know they play with Queen Naomi. dem dey come outside They talk. say make kabiyesi do everything possible to make sure say queen naomi return back fully inside the palace because they know say dat palace wey queen naomi no dey dem dey miss a lot a lot a lot a lot They they miss a lot The Thanksgiving service leave a lot of lasting impact on the congregation as the day ignited with hope, faith, gratitude. The story they challenging you know, and they tell you, not easy. Maybe person go the kind journey wey Olori Elizabeth go and make it come out strong like Olori Elizabeth come out strong, It not easy. we a thank god way, they use our beloved queen naomi They perform all these wonders not be by queen naomi power not by queen naomi might but at the end of the day now god wey they use queen naomi dey run am Ifa wives, they don't open eye wide, say Dr. Elizabeth is doing too much. Why you go go for the church of Queen Naomi, go they claim say na Queen Naomi heal am? <laughs> My people, there's a difference between Queen Naomi healing somebody and God using Queen Naomi to cause a healing. I mean, make you feel free, make you let me know what you think about this particular one for the comment section. If you never like and share the video, I beg, make you try like and share the video. If you never subscribe to the YouTube channel and turn on notification bell, I beg, make you do that one so i go endeavour to bring you more fresh and spicy updates as e dey drop na so i dey carry am dey run come kitikiti katakata come drop am for your doorstep i go try bring you more updates as things dey unveil for inside the palace of the ooni of ife make you no forget e dey important make you like and share the video subscribe to the youtube channel if you never subscribe as i go try bring you more fresh and spicy updates as things dey unveil for inside the palace of the Oni of Ife. I thank you. I appreciate you for watching. God, they use Queen Naomi, not be small thing. God, they use Queen Naomi, and it will continue to the use our beloved Queen Naomi for good. I go see you for the next video where go appear just here. Make you click on, mm, make you watch my correct, correct people.